iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muri studio indwi muri kumwe na oriane tangishaka uno munsi ni itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe cumi na gatandatu murantunga ukwezi kwa cumi na kabiri murantunga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu muraguma ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise buno wa mwanya w'ikiganiro murisanga mushikirizwa buri munsi saa kumi amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi uno munsi tugiye kuganira ku cyo bavuga cyitwa frigidite chez la femme tubasabe yuko mwoshira abana haruhande cyangwa mukabasaba bakava ku iradiyo kuko ni ikibazo gihambaye tugiye kuganira kandi gikomeye cyane ku buzima bw'umukenyezi ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'umukenyezi igitabo ndangabumenyi kigizwe n'inzandiko zitandukanye zashyizwe hamwe n'abahinga ku isi encyclopedie britannica mu rurimi rw'igifaransa kivuga ko ikibazo eh, cyo kutabasha kurangura amabanga y'abubatse neza canke ukutanezerererwa iyo hageze i- eh, arivyo bita dysfonction sexuelle mu ku mu gifaransa ni ikibazo gihambaye icyo gitabo kivuga ko icyo kibazo kijyanye ahanini n'ibibazo by'ubuzima canke inyifato z'umuntu icyo bita ikibazo psychologique mu gifaransa iyo ndangabumenyi isigura kandi ko icyo kibazo cya dysfonction sexuelle kizwi neza kuba gishikira abagabo n'abakenyezi bempi Eh, ku bagabo iki kibazo gisanzwe kizwi mu gifaransa ko ari impuissance naho ku bakenyezi ni frigidite chez la femme ukudashaka kurangura amabanga y'abubatse frigidite rero ki- igizwe ku bakenyezi ni ukutanezerererwa no ku- kudahimbagwa canke kuda kutarangiza neza mu kurangura amabanga y'abubatsi ni ikibazo gihanze abakenyezi batari bake uno munsi no tuganira ibibazo by'ubuzima by'umu- bw'umukenyezi tugiye kuganira kuri icyo kibazo ku mukenyezi abenshi abakenyezi birabagora gutahura impamvu basi- bafise icyo kibazo abandi bakibaza ko ari ibisanzwe ku mukenyezi wese yamara psychologue mediatrice nibaruta avuga ko ari ikibazo umukenyezi wese akwiye kumenya ko gifitiwe inyishu kandi akenshi mu buryo bworoshe mu kiganiro muri sanga cumi na munsi rero tugiye kwihweza icyo bagituma umukenyezi agira uko kudashaka kurangura amabanga y'abubatse icyo bita mu gifaransa frigidite turihweza icyo umukenyezi afise i- ico afise icyo kibazo yokora n'icyo umukenyezi yokwirinda gukora kugira ntagire ku kudashaka kurangura amabanga y'abubatse ashobore kunezererwa kandi ahimbagwe ashobore gushikana neza ari kumwe n'umutambo- eh, n'umutware wiwe muri kumwe rero nawe yanitanga ishaka muri kino kiganiro umutumire wacu ni mediatrice ni baruta Ah, reka twakire umutumire wacu ku murongo wa telefone nabwiwe ko twamaze kumuronka ndabaramukije madame mediatrice mwiriwe neza
ndabaramukije nanjye oriyane Eh, kaze mu kiganiro murisanga
murakoze yego turagushimiye cyane kubona wafashe kano kanya ko kugira ngo ugerageze udusigurire iki kibazo gihanze abakenyezi batari bake Ah, uwo banza ukadusigurira impamvu bishikira umukenyezi ntashake kurangura amabanga y'abubatse neza nk'uko aba abyipfuza biva kuki ibi bibazo ah, biterwa n'iki
nibaza ko tubanza tugasigurira abariko baratwumviriza eh, ico ari cyo frigidite canke uko kudagomba kurangura amabanga y'abubatsi mu bisanzwe hariho igihe umukenyezi usanga i- kuva atangura kurangura amabanga y'abubatse atigeze Okay.
a- abishaka atabishaka niyo ba- ba- niyo uwo bubakanye abimu- amusabye ko barangura amabanga y'abubatse ugasanga ni ikintu kimuteye ubwoba ugasanga ni ikintu kimuhagaritse umutima ugasanga by'ukuri ni ikintu kitari muri we adashaka by'ukuri hariho n'abatabanka ntibigere bashobora kurangura ayo mabanga y'abubatse Eh, icyo ni icya mbere hariho ahandi usanga umukenyezi yama afise gushaka kurangura amabanga y'abubatse eh, umugabo ugasanga igihe cyose ntiyigera ashika ku- ku ntumbero yo guhimbagwa n'amabanga y'abubatse cyane ugasanga ntahejeje nk'uko bamwe bamwe usanga eh, babivuga ko usanga badaheza ibyo rero bira- bigaheza bikabangamira u- u- urugo cyane imigenderanire y'abo babubakanye nibaza ko eh, rero noca nja ku bituma ni byinshi cyane ibituma umuntu adashaka kurangura amabanga y'abubatse
Yego.
hari ibituma bi- bi- sinzi ko nabivuga byose ngo ndabimare mugabo ndavuga byinshi kugira ngo abe ariko baratwumviriza bashobore ku- kuraba ari abafite icyo kibazo bumve ko hari ibishobora kuba biberekeye yego komeza ego bwa mbere nk'iyo umukenyezi atwituye a- afise iki kibazo tura- turamusaba kuraba yuko atadiyabete yoba afise Eh, ni ukuvuga ko aja kwa muganga bakaraba ko atadiyabete afise ata hypertense afise ata miti ariko arafata ibyo bita ama anxiolytique n'ama psychotrope canke n'ama antidepresseur sinzi ingene nobivuga mu kirundi Mhm.
ariko n'imiti usanga iriko irafatwa ijanye ni- ni- n'ingene aba amerewe ca- cane cane nka depression ni kurya umuntu ataba amerewe neza canke afise afise kutamererwa neza iyo miti abaganga ba- eh, nibaza ko atari umuntu w'umuganga nyene canke umuntu asanzwe abizi nobisigura mu kirundi rwose ikindi nacyo tuka- tukamubaza ko atambanyi yagiye arako- arakorora muri iyo minsi iheze zageze arakoroka adafise akaja kugurisha egizame yo mu maraso i- ibipimo byo mu maraso kugira barabe ko uko kudashaka kurangura amabanga y'ubwatsi bitaba bifatanye n'uduce nkaburamubiri canke atari ko arafata ya ya- ya miti canke atari kugu atari kara aragira im- imbyaro ara- aragira eh, bwa buryo bwo ku- kubyara ku rugero ibyo ni bimwe bijyanye ni- ni- n'ibyo kwa muganga ariko kenshi na kenshi icyo biva ko usanga hari abakenyezi bashyikiwe n'ibintu bitandukanye mu buzima ugasanga yaragize nk'icyo bita traumatisme yaraba- yaraciye mu bintu mu Yara- bihe bigoye cyane.
yarahahamutse?
Eh, ego yaragize uruhagarara rwo mu mutima niko nkunda kubyita kuko guhahamuka igihe bakivuga umengo bariko barafina Eh, eh, cyangwa ugasanga yarafashe ku nguvu mu bwana bwiwe canke yarafashe ku nguvu n'umu- n'umuntu kanaka ibyo bigatuma adashaka atigera yifuza kurangura amabanga y'abubatse arashobora kandi kuba ya- afise iyo ndwara yitwa depression cyangwa ugasanga aba- aba- kera akiri umwana bashobora kuba baramukariye cyane mu gihe basanze ariko ah, ba- bajya abana baba bariko barakina bakinisha ibihimba by'irondoka byabo Eh, ikindi nacyo birashobora kuva ko umukenyezi yoba atinya eh, ku- ku- gutwara imbanyi atifuza naho yoba yubatse biciye mu mategeko ugasanga ah, afise umwana mutonyi eh, ntiyifuza ko yotwara iyindi mbanyi ikindi eh, nk'abajya usanga byaragoranye ko baronka abana bimwe bita siterite arashobora gusanga eh, barashize umutima cyane ku kuronka umwana baribagira kunezerezanya nk'umu- nk'abantu bubakanye nk'abantu bafise umubiri umwe Eh, ibindi nabyo usanga ari hajya nk'abashingantahe bashobora ku baba bafise ubumenyi buke bujanye n'ibyo kurangura amabanga y'abubatse ugasanga ku munsi w'ubugeni umushingantahe arahejeje aronona umukenyezi wiwe bivanye n'ibyo bamubwira nkumbure mu kibano ibindi nko gufatwa ku nguvu n'umuntu wa hafi wa hafi bamwe bapfana ibintu ugasanga afashe ku nguvu nawe narume cyangwa n'undi muntu wo mu muryango ibyo nabyo nyine birashobora gutuma uwo mukenyezi muri kadoza yumva ibyo kurangura amabanga yawubatse atabitari nkenerwa kuri we atanabishaka cyangwa yabuze umuntu cyangwa usanga uwo bubakanye yarenze ibigo akabimenya ugaca usanga ntaginezere kurangura amabanga yabubatse cyangwa amabanga mpuzabitsina n'uwo mupaseneri wiwe ni ibyo ni bike muri byinshi ni bike muri byinshi ni byinshi cyane nibaza ko abari baratwumviriza nibabaza ibibazo umuntu araheza bishure none kugira ngo umukenyezi agwanye ibyo byiyumviro ashobore ku- kubyikuramwo canke kugira ngo ashobore kugerageza kutiyumvira ivyo bintu biba byaramutumye atipfuza yo kurangura ayo mabanga i- ivyo bari nk'ibihe bintu ashobora gukora ni ikintu gifata ikiringo kingana gute iyo muriko muragerageza kumufasha kumuhanura kumuvura
mu bisanzwe hariho ibimuvako ariko hariho n'ibitamuvako hariho nk'umukenyezi usanga azi ko atari mwiza ko ko atari eh, ko atari a- afise icyo afise icyo anegura umubiri wiwe agaca aheza akawukingira ku- ku- kunezerwa cyangwa guhimbarirwa amabanga yabubatse Eh, kenshi na kenshi ibyo biba bimuvako umufasha gu- gu- gu- kwitahura ubwa mbere kwitahura ameze gute cyangwa gutahura mbega nimba ntashaka kurangura amabanga yabubatse byavuye kuko ibivahe uhejeje ukamufasha gutorera umuti ibyo bintu byo muri kahise byamushikiye cyangwa kubitahura no kubiha insiguro hanyuma agaheza akabivamo uca usanga biciye bi- bijyana n'icyo kibazo ari ingorane mu rugo kuko kenshi na kenshi hari gusanga umukenyezi atabanye neza n'uwo bubakanye ugaca usanga nta n'akamaro ko kurangura amabanga yabubatse kuri we ibyo nabyo urumva ko bica bisaba yuko ugura urugo mu cyo bita cya hafi ya couple Eh, iyo bikenewe ko ugura uwo mukenyezi ku bw'umwihariko mu gihe mwamaze ku preliminary cause physiologique ni ukuvuga gukuramo ibintu bijyanye n'ibyo kwa muganga utuheza ukamufasha kwinjira muri kahise kiwe kwitahura u- ukamuvura hari ubuhinga butandukanye bwo kumuvura eh, bivanye n'uwo ari we kuko abantu ntibasa abafite izi ngorane bose ntiziba zavuye kuri bimwe
murakoze cyane rwose twibutse abatwumva ko muri kumwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abipfuza gushyikiriza ibibazo n'ibyiyumviro kuri kino kibazo turi turaganira ko kuno munsi nimero ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo abipfuza guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nimero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muhamagare tubone nimero zanyu turabahamagara kugira ngo mushikirize icyo cyiyumviro n'ikibazo ariko mu kanya turabandanya tuganira n'umutumire wacu turi kumwe na ah, na kandi n'uwitwa benoit ndayishimiye nawe nyine ah, ni umuhanuzi um, ah, b'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina arafise icyo aterera mu kiganiro cy'uyu munsi iminota mike ah, aza kuronka ah, aganire natwe reka tumire amate turagaruka murakoze
murisanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe bwa muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tubashikiriza buri munsi uno munsi rero turiko turaganira ku kibazo gihambaye cyane abakenyezi bahura naco kwa gatanu nk'uko mubizi tuganira ibibazo by'ubuzima n'amagara y'abakenyezi tuganira ku kibazo c'utu- co kutipfuza kurangura amabanga y'abubatse co mu gifaransa bita frigidite chez la femme turi kumwe na mediatrice nibaruta umupsikologe a- avura abafise ibibazo by'inyifato ni eh, n'ingenzo mu buzima busanzwe Em, eh, mediatrice ah, turi kumwe ku murongo ashobora kwishyura ibibazo n'ibyumviro by'abatumire ibibazo dufise ni byinshi cyane ariko ku murongo dufise abanywanyi biradiyo ijwi ry'amerika bafise ibibazo byinshi cyane bashaka kubaza reka eh, tuje ku murongo wa telefone turabe abifuza gushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro Eh, in- izina ry'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika sindaryumva neza ariko urashaka kuvuga izina ryawe utushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro ufise kuri uno munsi alo ijwi ry'amerika ndakeka telefone yacitse ariko nk'uko nari nababwiye turi kumwe kandi na beni ndayishimiye ah, umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubw'igitsina afise icyo ashobora gushikiriza mu kiganiro cy'uno munsi eh, nawe nyine amaze imyaka itatu muri eh, o- yiga kandi afasha abakenyezi kugira ngo bashobore kurangura amabanga yabubatse neza aho i bujumbura mu burundi Eh, beni mwiriwe neza ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga
wi mwiriwe neza mwiriwe karibu cyane murakoze amahoro neza beni urashobora ku- amahoro cyane ego nk'uko mwabyumvise ikibazo tuko turaganira ikibazo gihambaye cyane kandi gihanze abakenyezi batari bake gihanze n'ingo ah, nk'uko ushobora kuba ubizi urafasha abatari bake ujumbura mu burundi wogira icyo ushikirije ku bishobora kuba bituma ah, abakenyezi batipfuza kurangura amabanga y'abubatse biva kuki kuri mwebwe bi- bishobora umuntu ashobora gutorera umuti gute icyo kibazo Voilà. Eh, ni- mbaje gushimira uwajeje kuvuga eh, umubisikologe yaje kuvuga kuko yavuze ibijanye na kahise k'umuntu rwose ariko jewe nza kuvuga mu mu ntambwe zitatu ni ukuvuga mu bintu bituma umugore adashaka kurangura amabanga yabubatse Eh, ya- hariho i- ikibituma kiva kuri we icyo ni cya mbere tuza gutangurira ko hariyo n'ikibituma kiva kuri horasiyo afitanye n'umugabo wiwe ni ukuvuga uburyo babanye mu rugo hariho n'ikibituma kijanye n'ukungene barangura amabanga y'abubatsi donc nuko eh, ni ivyo bitatu novuga ngaha muri region ya Afrique aha muri ibi bihugu eh, ku mankete nagize nasanze n'izo mvo zitatu zifise i- ibice vyinshi bituma abagore benshi bagira ukudashaka kurangura amabanga y'abubatse apare bijya yavuze mu psikologe vyakahise navyo ne birimwo mugabo kwamaze kubaka bihagaze kuri ivyo bitatu alors intambwe ya mbere hariyo imvo ziva ku mugore wenyene hariho i- ico bita eh, ico bita désir sexuel hypoactif ni ukuvuga désir sexuel yiwe ikaba yarabaye hypoactif hypo ni ukuvuga yaramanutse aho ugiye avuga umuntu agwaye umutima ngo ni umu hypertendu cyangwa ni mu hypo donc ni ukuvuga yuko désir sexuel yiwe iba yarakorotse bivuye ku mvo nyinshi zijya mu psikologe yavuze bivuye n'ukungene wenyene hariho amasekeresiyo hormonale yiwe atari atari kirenga ugasanga uko kuntu ntavyo ashaka ntavyo ntavyo akenera ntavyo ntavyo biramu bi- bi- biramutuma atabishaka rero iyo désir sexuel hypoactif hari igihe iba iba ni ukuvuga leger actif na sévère donc ni ukuvuga iyo irireje ni ukutabishaka gusa mugabo iyo ibaye sévère ni igihe agira meme na dégout sexuel dégout sexuel ni ukuvuga ugushishwa ugushishwa n'ibintu by'amabanga y'abubatse mbere usanga nawe nyine atanikunda ugasanga ibyo biratuma nk'iyo umugore yabyibushe ugasanga uko kuntu abyibuha bira- biratuma atikunda ibyo biratuma atanashaka n'amabanga y'abubatse n'iyo umugabo ugiye kwasa neza ntabyemere tusa rero ibyo rero birashobora kugabanya na li- libido libido yiwe ugasanga iragabanutse ugasanga arabishatse iyo ni imvo ya mbere imvo ya kabiri eh, iva ku kungene babanye n'umugabo biva n'ukungene icyo nokwita la karite de relation Eh, icyo abantu bomenya ni uko hari ikintu ba- ba- ba- ba- cyitwa cy'uko le rapport sexuel réussi dépend de la qualité de la relation mu kirundi Rero ni mu ukuvuga kirundi yuko beni amabanga y'abubatse amabanga y'abubatse nuvuga abaye neza ava mu kungene umugabo n'umugore babana sinzi ko bitahuritse Eh, donc uku- ukungene babanye hama rero ikindi naco kiriho ni uko bomenya eh, u- u- u- le premier sexe de l'homme c'est son cerveau Isi- igitsina ca mbere c'umuntu ni cerveau yiwe ico Ubwenge bita le bwiwe.
sexe psychique hagati haba nico bita le sexe physiologique ni ukuvuga kirya gitsina tuzi co ku mubiri hagati rero ya le sexe psychique ico gitsina co mu- co mu mutwe ni ukuvuga cerveau yiwe n'igitsina co ku mubiri hari igikomanda ikindi donc ni ukuvuga yuko umu- umu cerveau ni ikoma-
ndakeka telefone ya beni icitse nta kibazo turi kumwe na uh, mediatrice nibaruta psychologue uh, avuga um, ni umukenyezi nawe nyene agiye kudufasha kandi akaba uh, abizi cyane iki kibazo turiko turaganira uh, agiye kutwunganira kumbure mediatrice madame mediatrice wogira ico wongeyeko canke ico uvuze ku vyo beni ndayishimiye yadufashije gutege gutahura kuri iki kibazo
buriya ntiyari bwarangije yaragisigura yarigisigura yumva se n'ubandaniza aho yaragize utari ijana gitanguye nibaza ko aheza agaruka ku murongo kuko eh, ibyo ariko aravuga efekitiveman nibyo nibyo ibyo nibaza ko intumbero nyamukuru ntiyari bwayishikire ariko ibyo ariko aravuga ni- ni- nibyo Igi- ibijyanye n'amabanga y'abubatsi bihagaze ku bwonko cyane cyane iyo umuntu hari ikimuhagaritse umutima iyo hari uruhagarara rwo mu mutima cyangwa hari ibihe bi- bitoroshye ariko aracamo hari igihe usanga adashatse kurangura amabanga y'abubatsi no ku bakenyezi rero ni uko iyo ariko aca mu bihe bigoye iyo hari umwumvikano muke mu muryango iyo hari ingorane zamushikiye ku kazi cyangwa ahandi hose urashobora gusanga ah, ariko rero ara- aragabanukirwa cyangwa atanabishaka kurangura amabanga y'abubatsi murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turafise benshi cyane bafise ibibazo n'ibyiyumviro duhere kuri alexi alexi eh, duga ku ijambo mu majambo make cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
mbanje kubanza kubasuhuza mwiriwe neza
akabazo k'iwanje mbaza none n'ibyari umwigeme cyangwa se umukenyezi agira ubwo bushake bwo kugira ngo ugira akora n'imibona- imibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe murakoze murakoze cyane alexi Mm, madame mediatrice wogira icyo uvuze ku kibazo cya alexi
sinacumbitse neza yabagije ati ni Harimo- ryari umukenyezi aba abyifuza ni ryari
ni n'igihe uwo bubakanye abona nyine ko abishaka Si- simvu- sinavuga ngo n'ibyari n'ibyari bimenya n'uwo muntu baba bubakanye kubera eh, sinavuga ngo n'ibyari sinumva neza ikibazo yashatse kubaza Mm. ndakeka yashatse kubaza ati eh, ni ryari haba hari ibi- ibihe biba bisa n'ibiri byiza kugira ngo ashobore kuyarangura kumbure eh, mu byiyumviro byiwe canke mu nyifato y'iziwe ni ryari ushobora kuvuga uti ndabona ko ah, yiteguriye kurangura amabanga y'abubatsi hari ibimenyetso umuntu yoraba nk'umu- nk'umugabo yomenya ati umukenyezi wanje arabishaka
uyu muntu wese arisa murazi ko hariho umuntu ngo ashobora kuba akumbuye umuntu akarira abandi bakumbuye batwenga Rero bivana n'uwo muntu mu bisanzwe abubakanye bagomba kwigana gu- gutahurana umwe akamenya ati mbega u- umu- umushinga ntawe wanje ameze gute umukenyezi wanje nawe ameze gute mbega iyo abikeneye amera gute iyo atabikeneye amera gute urumva sinavuga ngo umukenyezi uwo ari we wese agomba kumera uku mu bijyanye n'imyifato umuntu wese arisa umuntu wese afite uko ameze Eh, murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire kasime kasime uranyumva ego duze ijwi kasime ushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego me nagira mubanze mu mpere mwiriwe umutumire ego arakumva
ego hanyuma ikibazo ndamubaza ni- ni- ndamubaza nti mbega murabye abantu babitura ko mwavuze ko ababitura ni benshi kandi baza bavuga imvo zitandukanye rero nagira ndamubaze nti mbega aba- abajya twe mu kirundi hariho abo tu- hariho ah, hari hariho abo abaciye mu ishuri hakaba n'abandi usanga kenshi bataba baraciye mu ishuri mbega ubu mubona abo mwakira benshi boba ari abahe hanyuma kuko igituma mbajije uko ni ukubera hari bamwe nk'abajya bataciye mu ishuri bajya basanga bari mu misozi bajya twita abirimizi bajya bajya ntibaronka umwanya wo kwitegura ngo bavuge dufate abagabo babo cyangwa abapfasoni birirwa mu mirimo itandukanye bakaruha nkaca mvuga ntingira ngo boba ari bo bakira ku bwinshi kurusha bajya abandi kuko bajya bo barajya ku buzi bwa leta bahama bakaronka akanya ko kwitegura kandi bo baba baraciye mu ishuri baba bafise ko baba babifisemo ubumenyi rero nagira mbaze igitigiri mu bo bakira babona bakira abirimizi benshi cyane abo mu abitwa ko bakorera leta benshi hanyuma ikindi nacyo nicyo nagira nagomba kumusaba ni uko beni yamaze kuva ku murongo nagira ndamusabe bene mbega nta kuntu mwebwe abize iby'inyifato mwoja hamwe mukagira mugakeya ngira ngo ishuri cyangwa se nyine nawe ryita kugira ngo mufashe urwaruka aba bakiri urwaruka ngira ngo umugabo basa n'abariko baregereza kubaka kugira ngo mubategure umuntu wese kugira yavuze ati hariho abagize ingorane bafashwe ku ngufu cyangwa bafashwe ariko barabikora bataragera hama bakabakarira cyane bigatuma mu nyuma bazogira inyifato yo kutabikunda nagira ndamubaze ntinone nta kuntu mwoja hamwe mugategura urwaruka abantu twita imiyabaga kugira ngo bazogende umuntu wese niba yarigeze kugira iyo ngorane agende kubaka mwamuteguye neza hanyuma mwongere munafashe abapasoni mutarindiriye ko aribo babanza kuza kubitura murakoze murakoze cyane reka ibibazo byawe n'ibibazo bitari bike duha akanya madame mediatrice akwishyure duga ku ijambo madame
yego abajije ikibazo cyiza cyane aba uti abo twakira mbega abenshi n'abize cyane cyane benshi abagwiriye mu bo twakira n'abantu baciye ku ntebe y'ishuri n'abantu bavuga ngo ngo ba intellectuelle benshi kuko cyane cyane usanga n'uburyo aribo bashobora kuburonka kuko nitubakira ku buntu iyo hari umukenyezi mwirimizi murazi ko agurwa na twinshi hari igihe usanga bataranamenya n'izi ngorane ko hari abo bafasha kuzitorera umuti ikindi nacyo mbega mwoja hamwe mukagira ishure mukagira ahantu mwigishiriza abajene cyangwa abakiri bato kugira ngo nibaza mu rugo ntibaze bagire ibibazo by'ukuri nibaza yuko uku ari akaryo iradiyo boda mehayike yahaye abariko barumviriza nk'ubu bariko barabitahura ariko kugira icyo kigo kugira twigisha abajene nibaza ko ari icyumviro cyiza cyane umuntu aragishyize ku gapapuro kugira ngo umuntu acige twize ku makori y'abantu y'abasogokuru n'abasogokuruza banyu n'ababyeyi banyu mbere na mwebwe nyine nicyo gituma turiho ku bwanyu kugira ngo dushobore gufasha abantu benshi bashoboka n'icyo rero n'icyumviro cyiza umuntu ashyize ku muzirikanyi n'ibyakunda tuzoheza tujye hamwe turondere ingene dufasha abantu kubaho banezerewe gusumba cyane cyane mu ngo
ukuri icyo nyine kijyanye no kubaho banezerewe no gutanga inyigisho ikibazo yavuze ati kirasaba ubumenyi bwo ku ishuri none kugira ngo abantu banezererwe
ego burya kutamenya ni ikintu gikomeye cyane mu kubuza umuntu kubaho neza hari igihe usanga ibyo abantu babwirana cyangwa ibyo abantu barabana bamwe baraba ibi cyangwa biriya ugasanga hariho n'abantu baraba amareresi ajyanye n'ibintu byo guhuza ibitsina ugasanga ntibiba birihaye ugasanga bajya bagenda kubwira abakenyezi babasigira ibigira biriya ugasanga reka amubwira ibintu adashoboye atanashaka ibyo nabyo bigatera izo ngorane urumva iyo azi iyo amenye iyo umukenyezi amenye ibimwubatse akamenya ibyo bita anatomi akamenya igihimba bita je zone je aho ashobora guhimbarirwa so agatahura ibija- ibintu bijyanye n'am- n'amabanga mpuzabitsina cyangwa n'amabanga y'abubatsi icyo ni ikintu kinini nya cyane gikeneye ubumenyi gikeneye kwigwa umuntu akitahura agaheza agatahura n'ububakanyi
Mhm.
yego urakoze Mm.
cyane reka twakire na diomede ku murongo diomede muranyumva
ndabumva yego mwiriwe neza diomede ikibazo cyangwa icyiyumviro mwiri- mwiriwe neza ikibazo cyanjye bwa mbere nashatse kubaza ntibishoboka ku bagabo iyo ndwara ikabaho yego Niba twasiguye yo umuntu twasiguye mu abimenya gute?
ntango twasiguye mu ntango ko ku bagabo mu gifaransa bayita impuissance ariko uno munsi turi ko turaganira ku bakenyezi ni umunsi wa gatanu aho tuganira ibibazo n'ubuzima bw'abakenyezi hari ikibazo wowe ufise ku bijyanye eh, n'iki kibazo abakenyezi bagira cyo kutipfuza kurangura amabanga y'abubatsi
ikibazo nari mfise ku bijyanye n'uko abakenyezi baba batabyifuza Mhm.
ko nzirikana ko kugira ngo birinde bishyika baba bashoboye kuyaga umugabo n'umukenyezi wiwe bishyika gute kugira ngo nyene ntiyumve ko afise uko gushaka biva Es- kuki nyene neza neza murakoze diomede ego mu- mediatrice nibaruta madame psy- psychologue dufite ku murongo yagerageje kubisigura bimwe bimwe ariko kumbura araza kongera ko eh, ubandanye ukurikirana ikiba- ikiganiro neza ah, ibibazo ubajije yabyishyuye ariko reka duhe n'akanya patrick ku murongo eh, agira icyo abajije patrick uranyumva
yego ndabumva ikibazo cyangwa icyiyumviro
ikibazo mfise nashaka kumenya yabuze ibintu bitari bike bituma umuntu ahura na ziriya ngorane cyane cyane ku ba- ku bakenyezi a- arwara irya ndwara ariko je nashaka kumubaza tuti none muri bo ntawe ushobora kuba gufatwa n'inya- kurwara irya ndwara ari ndemanywa kiretse kuba yarahuye na birya bintu yavuze bi- bitamu mu buzima bwiwe byoba byaramugoye cyangwa byaramubabaje canke mu gihe atari muri bya bintu bibi niba naho atari muri bihari bijya bintu bibi ni ibihe gute bashobora kuyivura yavuze yuko umudamu niba yarigeze gufatwa ku ngufu bishobora gutuma a- a- a- agwa- agwara irya ndwara ikamufata nyuma sinibaza ko aka- yayise indwara aka- iyi ni Mm.
inyifato ego ego akagira zijya myifato ita- yo kudashaka umugabo none ntibishika hakaba hariho uwuba ari ndemanwa kire- ah, bitaturutse ku bintu yahuye nabyo mugabo akaba ari ibyo yaremwe uko nyene atigera yifuza umugabo urakoze niba patrick bahari Mhm, niba bahari bashobora kuvugwa gute mhm. urakoze ego murakoze yego madame mediatrice nibaruta ikibazo cya patrick duga ku ijambo
patrick abajije ikibazo cyiza mu bisanzwe aba iyo iyo frigidite cyangwa uko gutifuza kurangura amabanga y'abubatse hari uwo ah, u- ubaho ubuzima bwe bwose ntiyigere kuba yarashatse kurangura amabanga y'abubatsi nicyo bita frigidite primaire hari iyindi yitwa frigidite secondaire iza mu gihe umuntu yahuye n'ibintu ibintu kanaka cyangwa yabaye mu bihe kanaka cyangwa hari ikintu cyamubakira yavuze ati biva kuki none ko umuntu ashobora kubaho adashaka kurangura amabanga y'abubatse kenshi na kenshi hari igihe bishobora kuva ku bi- ku ma- ku byo bita ibituma bijyanye n'inyifato ibyo bita rekoze psikologike cyangwa bikava kuri koze fiziyologike ni ukuvuga ingene bikava ku kungene umubiri utunganije ku kungene umubiri uri kurakora hariho uduce nkaburamubiri ibyo bita origine hormonale eh, canke ibyo bita hipotiroyidi canke ugasanga ya- ya- yarwaye diyabete hakiri kare ataratangura kurangura mbere ayo mabanga yabubatse ugasanga eh, ibyo ni bimwe mu bindi nicyo gituma iyo twakiriye umuntu tugasanga tumwumvise ku muganga tugasanga izi ngorane zijyanye n'ingana umubiri utu- utunganije cyangwa uriko urakora atazi afise haba hasigaye yuko rero tu- tu- duca dufata mu minwe ibijyanye n'imyifato kuko kenshi na kenshi ntushobora gutangura gufasha umuntu utaramubaza yuko yabonanye n'umuganga kuri ibipimo kanaka yabigirishije atakirimo urumva niho uca usanga mm, umuntu aca afashwa neza uzi neza ko uri kumufasha ku bijyanye n'imyifato ibijyanye n'umubiri byavuyemo nibaza ko yatahuye urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ikibazo n'icyiyumviro mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramwo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ibibazo nu- n'amagara y'umukenyezi turiko turaganira ku kibazo umukenyezi agira cyo kutifuza kurangura amabanga y'abubatse impamvu ni izihe bigenda gute turi kumwe umutumire wacu ni mediatrice nibaruta mu psychologue mu rurimi rw'igifaransa avura ibibazo bijyanye n'inyifato z'abantu Ah, ah, turi kumwe ku murongo turi kumwe kandi turiko turakira abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bafise ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo none madame eh, mediatrice iki kibazo mwasanze ah, n'aho muvurira i bujumbura honyene gitandukanye hehe ku bantu bari mu gisagara n'abantu nk'uko umwe mu banywanyi bacu babajije abantu bari mu mitumba hari intan- eh, is- isano canke kuba bitandukanye ku bibazo baba bafise bituma batipfuza kurangura amabanga y'abubatse
mu bisanzwe kenshi na kenshi nk'abantu mm, bari nko mu mitumba usanga bagira nk'ibyo bibazo ntibamenye ibyo ari byo mbere n'uku abo tumaze kuganira usanga mbere no guharikwa bashobora guharikwa ugasanga eh, barirukanywe ugasanga cyane baremeye igihe cyose bari barangura amabanga y'abubatse bisa no gufatwa ku nguvu biraheza bigatera igikomere gikomeye cyane umukenyezi ku buryo ashobora no guhitamo guta urugo akomoka ni ikintu gi- gihanze abantu cyane cyane eh, batandukanye si ukuvuga ngo uri mu misozi ni wakarirwa cyane gu- gushikirwa n'ibyo cyangwa uri mu gisagara gusa ingene baheza bakabyifatamo n'ibyo biheza bigatandukana urakoze cyane abo bakenyezi b'irimizi usanga kenshi ashobora gukenyerera ko akabaho ubwo buzima bwose ari ubuzima bubi cyane ari ubuzima atanezerewe ikibabaje ni uko iyo umukenyezi atamerewe neza mu mutima biheza bikagira inkurikizi mbi cyane ku bana kuko umubyeyi ariko aronsa umwana aba ariko amuha icyo bita hasi afegitive na hasi alimentaire ni ukuvuga ingaburo y'umushaha n'ingaburo y'umutima
urakoze cyane Yego.
reka twakire samuel ku murongo samuel uranyumva
aba ndabumva yego mu majambo make ikibazo cyangwa icyiyumviro
yewe ni icyiyumviro Mhm.
ibyo bibazo mwariko muravugana jewe mu bisanzwe jewe ndubatse ndafite madamu ibyo bibazo mu rugo na jewe ndabifishe kenshi na kenshi iyo turi mu rugo sinigera mbona ko madame abinezererewe Hello?
Wi- s- komeza subiramo
ati jewe mu rugo ntibimeze neza na jewe ibyo birakunda gushika ndabona ko madamu bitamunezera Mhm. reka duha akanya Ndahamagaye.
reka duha Yego, akanya.
ndamuhamagaye.
Mm, reka duha akanya mediatrice ugume ku murongo agerageze kumva ikibazo cawawe gihagaze madame mediatrice wogerageza kuganira na samuel gato kugira ngo twumve aho ikibazo gihagaze
yego urumva arashikirije ingorane samuel urashikirije ingorane y'uko madamu wawe ah, afite izo ngorane mbega eh, ni- zamyeho kuva mucubaka mu mazu igihe kingana ikimwubakanye eh, zamyeho kuva kera nibaza ko babanza akanyishyura kuri ico
hariho samuel
niko byamye urumva nagerageje kwihangana n'ubu ntibirahera
Mhm. muramaze kukiganira ko ga samuel
sabwe
muramaze kukiganira ko n'umupasoni wawe eh, mu- a- yakubwiye ngo iki?
rero turamaze kukiganira ko gusa imfubyi nta babyeyi afise bamwe bi- bahitanywe n'intambara sinzi ko aribyo bya- biba yarahahamutse Eh, noneho tubyifashamo gute
sabwe
ubyifatamo gute urihangana gusa cyangwa waramujyanye kwa muganga
oya ntituraja kwa muganga ndacihanganye
mumaranye imyaka ingahe
imyaka itatu
none gasamuwe biba usibye byohera n'ubundi
jewe nibaza ko bizohava bihera sinzi impanuro mwumva ko twoja kwa muganga nuko ukuntu vyogenda
yego turaza gusa murafite abana
yego turafise abana babiri
Mm, nibaza ko eh, no kubaza byinshi nimba samuweli ari izina ryawe by'ukuri Eh, Eh.
hari ibindi bibazo nibaza ko byogikubanga naza nkakubaza mu gihe Eh, tuba good.
turiko turavugana Eh, madame mediatrice ndake eh, ku murongo turaza gutanga nimero zawe bashobora kugushikira kumbure ushobora kugira icyo umufashije samuel Ah, ariko kuri icyo kibazo nyine cya samuel kumbure n'abandi bariko barumviriza ah, bashobora kuba bafise ikibazo nk'icyo cya samuel bimwe mu byo wobahanura byoba ari nk'ibihe kugira ngo bagerageze gufasha umukenyezi wabo ah, umutambukanyi wabo kugira ngo bishobore kugenda neza impanuro zoba ari nk'izihe
mu bisanzwe eh, samuel urumva ko yihanganye ni umuntu mwiza cyane aba iyo abantu bubakanye umwe akaba afite ikibazo ni ngombwa ngo uwundi amutahure amenye yuko atabyanka nawe abishatse icyo ni icya mbere ikigira kabiri ni ugusuzuma mbega ayo mabanga yabubatse amu- aya- ayamu- aramutegura mbega aramutegura mbere yo kurangura amabanga yabubatse Ni ukuvuga mbega ntabyo bapfa kumutegura?
mbega ntacyo bapfa Eh, nta kintu gihari bariko barapfa madame de mediatrice mbere yo kubandanya kumutegura wosobanurira abatwumva cyo muba mushatse kuvuga
ni aba kubera abakiri ko ba- bara- bariko baratwumviriza ni abantu bakira abayabaga n'abakuze nibaza ko ku- umuntu yubatse azi neza ingene ate- ategura umukenyezi wiwe
Ah, Eh, two- tutagiye tutarinze muri ku- byinshi cyane, tutagiye muri imbere vyi- yo kurangura amabanga y'abubatse Mhm.
eh, nibaza yuko mu mico n'imigenzo y'ikirundi hari bi- bimwe bimwe umuntu atashoka avugira ku iradiyo Mhm.
ariko gutegura umuke ni uwo uzoba akeneye kumenya boku kurishingira araheza anyakure Okay.
mu- mu kanwa ababo Eh, Ariko amajambo- gutegura amajambo umukenyezi yoba ari cyangwa kimwe mu- gutegura umushinga ntahe, ica mubwira canke eh, amajambo coba ari kimwe mu bimufasha ehe ego Mhm.
ni amajambo baganira ni ingene bakina mbega abakenyezi b'abarundi n'abagabo b'abarundi barakina Mhm.
barafata akanya ko gu- ko kuganira umwe wese ikimubakiye mbega kuri uwo munsi kuva mu gatondo gushika ku mugoroba mbega baganiriye ba- bavuganye gutya mbega nta ka- nta kaciyemo Mhm.
ni ngombwa ngo ama- amabanga y'abubatsi ategurwe ku murango cyane ategurwe umwanya kanaka imbere y'uko haba n'aho hoba ku murango cyangwa ijoro ari hose mugabo abanza ategurwe mu migenderanire myiza bagirana mu biganiro byiza bagirana mu ngene uwo babubakanye amushima amubwira ko ari mwiza eh, kandi aba yamuhisemo amushaka ndabyibaza amubwira by'ukuri ko ari umuntu w'akamaro a- i- ashimikire ku bintu byiza akora Mhm.
iyo umuntu ame- amerewe neza mu mubiri icyo ni ikintu umukenyezi yubatse biciye mu mategeko yumva nyine yokora atangorana urakoze cyane rwose ibindi nabyo nibaza ko eh, abari ko baratwumviriza ba- baratwihanganira ni ibyo kumukorakora Mhm.
birafite icyo bikora kuri cya gihimba cyitwa ubwonko aricyo gihimba cy'irondoka gikuru
murakoze cyane rwose Eh, Mhm.
turagerageza abatwumva turagerageza gukoresha amajambo mbabarira amatwi Ah, nubwo iki kibazo ni ikibazo gihambaye cyane eh, abakenyezi bahura naco kandi ugasanga barabuze uko babyifatamwo reka twakire ku murongo wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean de dieu jean de dieu uranyumva
ndakumva Eh, mwiriwe neza jean de dieu duga ku ijambo mwiriwe neza bo ikibazo nagomba kubaza ni iki cyo muri ko muraza ko cy'abadamu bo urashobora gusanga nk'umudamu aho muba muganira neza cyane nk'uko abivuze ngo ngo ukamukorakora ugasanga umengo ni umuntu umengo nta n'ibiri mu mutwe ugasanga wewe umugabo wewe uriko urabikora ku bushake bw'iwawe umugore atabishaka na nibyo biva kuki
Eh, ndakeka eh, iki kibazo twakivuze ko ariko kumbure tugahakanya madame mediatrice yongere ko ico hari ikindi kibazo woba ufise eh, wongera ko Jean de Dieu Allo Jean de Dieu nari kongera ko Mhm.
ntikiye tuvuga ko kubera mm, umuntu ariko arabyu- ari- ariko aratembera kenshi usanga abantu nk'umuntu w'umugabo yicaranye n'uwundi ugasanga bariko barayaga ugasanga iby'iwanze ntibimeze neza ugasanga bituma u- n'aba- n'umugabo aharika kubera iyo mpamvu uyu mugore atakira umugabo neza Ibyo bin- icyo kintu ndumva ko umengo bufata umwanya bakazomanza bakabategura neza kugira ngo ntibizohore biba nk'uko
murakoze cyane Jean de Dieu Eh, ijambo riguhaye madame Nibaruta
baza ko aba- abashinga nabi bafite abagore babo cyangwa abagabo bafite aba- abakenyezi babo bafite izo ngorane bo kwirinda kwihutira kujya kurondera uwundi mukenyezi hanze kuko ibyonya ntibi- bitora inyishu aba yikunze wenyine Eh, yavuze ati rero biva kuki kandi birababaje eh, birababaje bironona biratosekaza imigenderanire y'abubatse Eh, bishobora kuva kuri byinshi bishobora kuva kuri twavuze ku bijyanye n'ingano umubiri ukora ibyo nabyo ni ibintu biba biri mu mubiri w'umuntu agomba kuvurwa bakabitora cyangwa bikava ku bihe yaciyemo bikomeye bi- bi- bi- byatumye atamererwa neza cyangwa bikava no ku migenderanire yo mu rugo ni ngombwa rero ngo eh, jean dodier arabe cyangwa uwundi muntu uwo ari we wese afite ikibazo akamubakira muri ibyo bija- bijyanye n'ibyo byo kurangura amabanga y'abubatse arabe impamvu kandi birinde kuganira n'abandi cyane cyane iyo bari kubavuga uwo bubakanye umwe mu bo bubakanye ati yewe uwo mupfasoni wanjye bimeze kunuku nuku nuku ibyo ni ibanga ry'urugo bagomba kubibwira muganga cyangwa bakabibwira umu- u- uwundi muntu yaba uwize ibijyanye n'imyifato asanzwe afasha muri ubwo buryo kuko iyo ubivuze bakabimenya abantu bo hanze bazokwama bavuga ngo mukanaka ntakigenda mukanaka ntakigenda mukanaka ntakigenda nawe niyabyumva bikamushikira umva ko bizoshishikara gutosekaza im- im- imigenderanire yabo kenshi babivuga kugira ngo biruhurire urumva biba ari ibintu bimuremereye ku mutima ariko igihe cyo ku- cyo kuremerwa umuntu akabigumana wenyine cyararenganye ubu hariho abize ibijyanye n'imyifato baba bita abapisikologe baba ari icyo bakora kandi bakaguma ibanga ata muntu n'umwe baheza ngo babibwire kandi bagaheza bakagufasha gutora inyishu nicyo gituma abantu bo kwijukira by'ukuri kugumya ibanga ry'urugo ry'umwe mu bubakanye ni ikintu gikomeza ubumwe ni ikintu gikomeza ubucuti udusanga umwe mu bubakanye avuga ati yo cyagihe nari mfite ingorane uwo twubakanye yarandumirije akabanga kandi n'uwo mukenyezi baba babaye
urakoze cyane rwose mu kanya ndaza kukubaza utwishyura ikibazo cyerekeye ibimenyetso umugabo ashobora kuraba akabona ko kumbura umukenyezi we mu ntango bagi- bacubakana ko afise iyo frigidite uko kudashaka kurangura amabanga yabubatse n'ibihe bimenyetso iyo mwereka yuko ah, ico kibazo coba gihari ku mukenyezi wiwe ariko mbere yaho reka nakire Ja- Gatien abazi ikibazo ciwe Gatien uranyumva
Eh, ndabumva Mm, Gatien ikibazo cawe canke iciyumviro
Eh, nari nashatse ko kugira ngo uwo mudamu aduha akanimero none numvisemo havamo kaduha ndashaka ba- aba- ahave atubwirira mu ibanga hari ibibazo tugomba guhapfa tumubaza yego murakoze cyane Gatien reka nakire na Jean Marie Jean Marie uranyumva
yego ndabumva mwiriwe neza Jean Marie duhamagaye uri he mwiriwe ndi bugendani aho bita ku karukona aha ikibazo canke iciyumviro
rero nagomba kubaza aro yego
nagomba kubaza none burya bi- ah, nk'umuntu ntiyiyumvemo kurangura amabanga y'abubatse kandi ako- um- akomeye
subiramo ikibazo
yumva nagomba kubabaza Mhm.
ko bishika ntu- ntiwiyumvire kurangura amabanga y'abubatse kandi ukomeye ukomeye ni ukuvuga mu ufite amagara meza canke mu mutwe Eh, ukomeye ufise amagara meza umubiri usanzwe ukomeye Mhm. urakoze cyane jean marie Eh, kuri icyo kibazo nyine cya jean marie madame mediatrice eh, ndakeka bimwe wabyisha ariko urashobora kongera ko kuri icyo kibazo cyerekeye gukomera gukomererwa neza ukuntu kugira amagara meza mu mubiri ariko impamvu nabajije ikibazo cyerekeye ibimenyetso nacyo nyine wotwi- wotwishyura ko eh, ejo ndiko ndaganira n'umuntu ambwira- ndamubwira ko ndiko ndategura kino kiganiro umukenyezi yambwiye ko nawe nyine icyo kibazo yari agifise ambwira ko hageze aho mm, atashaka no ko amatara yaka mu cyumba bari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umugabo wiwe ibyo byoba ari kimwe mu bimenyetso canke batubwira bimwe mu bimenyetso byerekana yuko umuntu afise uku kudashaka canke iyo frigidite uko udashaka kurangura amabanga yabubatse
hari ubwo usanga uwo mukenyezi ataba ashaka ko atinya ko umugabo ariko aramubona bwambure ibyo birashoboka Eh, ibindi nabyo ni uko uwo mukenyezi mu bisanzwe umuntu ntashobora kubimenya umugabo n'umu- ba- bakiri abafiyanse bimwe uvuga ngo ndagiye kurondera uwo twubakana ngo nubibona gutyo umuntu ariko aramuraba ariko umuntu atangura kubimenya iyo atanguye kubaza ibibazo bijyanye n'ibyo nyine cyangwa iyo ba- bagi- bagize ba- bubakanye biciye mu mategeko kenshi urwaruka ntirugomba kuvuga ngo ko urya mukobwa nta kana mubwibiye kabyanka ngo ngo bwa bundi ngo rero ngo afite firigiditi ngo firigiditi sibyo kuko iyo umuntu atarubaka naba araronka uburenganzira bwite bwo gushobora kurangura amabanga yabubatse usanga hariho urutonde rw'ingana bigomba kugenda iyo rero ari abantu bubakanye biciye mu mategeko ugasanga umukenyezi eh, iyo abonye umushinga ntayo uba waratashye agaca ahunga hariho abahunga benshi bagenda ahantu hari uwo usanga atagira ubwoba cyane ugasanga ntakeye mu maso ugasanga hageze ijoro araganya ugasanga ni ikintu by'ukuri umengo ni- ni ni ukumwica nimba no gukoresha iyo mvugo ugasanga ni ikintu kimutera ubwoba cyane ikintu kimubira cyane umugabo abimubajije ugasanga a- abona ko amugoye rwose nawe yorinda abyemera urumva ko hari umuntu watubwiye ko apfa kubikora ku gushaka k'uyu mugabo umukenyezi atarimwo ni ibyo bimenyetso Kuri- bimwe eh, bimwe kuri- ushobora kubona Eh, kuri icyo kibazo cya jean marie cyerekeye umu- afise amagara meza kumbure uko umubiri wiwe ukora bikora neza kumbure ashobora kuba yaranagiye no kwa muganga bakamubwira ati we byose birakora neza ati ikibazo cuba gihagaze hehe rero eh, uku kudashaka kurangura amabanga yabubatse ndazi bimwe muri byo wabivuze ariko ukongera ugasubi- ugasobanura ibindi
ego iyo asanze umubiri wiwe uri gukora neza burya umuntu ntagizwe n'umubiri gusa agizwe n'umushaha iyo iyo mu mushaha hari ibintu byabaye cyangwa hari ibintu byashyitse muri kahise cyangwa hari ingene yibona uwo mukenyezi eh, hari ingene hariho igicapo yiha ciwe adakunda kenshi ari arashobora no kwibuza kuronka kurondera uwo munezero wo ku mubiri wiwe rero eh, biva kuri byinshi iyo umuntu usanze atangorane ku mubiri afise uca uja kurondera mu mushaha umubiri urashobora kugira ingorane zika- zika- zigashikira umushaha nk'uko umushaha ushobora kugira ingorane zigashikira umubiri ugaheza rero nta- ntaheze ngo ashake kurangura amabanga yawubatse
murakoze cyane Mm.
reka twakire na nishimwe nishimwe muranyumva
reka ndabumva mwiriwe neza mwish- nishimwe waduhamagaye uri hehe
yewe ndi mu cyagutu muri komine kigamba Mhm. murakoze kutwum- kumviriza radiyo ijwi rya amerika muri ako karere ikibazo cyawe ni ikihe nishimwe
Eh, ikibazo cyanjye nabo ndakurikirana icyo kiganiro ku iradiyo nagomba mbaze kubera iki yuko uwo muntu uwo mukenyezi yereka gushaka kurangura amabanga y'abubatse kandi uwo bubakanye uwo bubakanye hari igihe abimushakisha bigakunda
Ura- urakoze cyane reka kumbure mm, guma ku murongo ndakeka icyo kibazo bashobora kuba afise ikindi kibazo ko madame mediatrice ati yabajije ati "Ah, rimwe na rimwe ara- arabyifuza ikindi gihe ntabyifuze Uh, uh, nishimwe kumbure umubaza ikindi kibazo duka ku ijambo
Eh, ikibazo gikuru nari mfite cyari ico kubera ibindi nabikurikiranye n'intuza n'impamvu biva ko nabitahuye buke buke ni byiza cyane urakoze cyane nishimwe madame mediatrice
ni umukenyezi wiwe
alo nishimwe yoba ariko iri ku murongo
yego eh abajije ati umutambukanyi ni gwawe
ubutandukanye bw'ikumi
nadusubirire mu icyo subirira ego subiramo ikibazo neza nishimwe
rero n'abajije ati umukenyezi yoreka kubishaka gute kurangura amabanga y'abubatse kandi iyo kumwe n'umugabo wiwe abimushakisha bigakunda
abimushakisha bigakunda sobanura gato
kugira hajya hagomba kurangura amabanga y'abubatse babimushakisha mugana mukavuga yuko hariho impamvu zituma umugore atabyiyumvamo bivanye n'impanuka yagize mugabo biri kumwe n'umugabo iyo bimushakisha bigakunda
madame mediatrice duga ku ijambo niba utahura ikibazo avuze ko agiye ku mugabo wundi cyane ufite ikibazo cyiwe n'icyateye Eh, nishimwe nishimwe ugerageza gu- gu- gutomora neza ikibazo
Eh, ikibazo jewe na- nagombye kuvuga neza ni uko izo mpamvu yuko zito- zitoshoka kugwira kubera yuko umugabo ari kumwe umugore ategeza kubishaka mu gihe abimushakishije
Mm, ndakeka ikibazo ndishimwe kimugoye gutomora neza ah, ah, nta nta kundi reka m- mfasoni mediatrice ikibazo twavuze mu ntango cerekeye ah, abakenyezi badaheza neza wogerageza gusubira kuvuga impamvu yoba yabishatse bakabikora ariko ntaheze neza icyo kibazo kiva kuki
Bi- birashobora kuva ku mu- ku mushinga nawe wiwe usanga ata- atamara umwanya ukwiye wo kurangura amabanga yabubatse ibyo bita ejaculation precoce ugasanga asohora intanga hakiri kare ugereranije n'uko umugore aba ageze ku rugero rwiza rwo guheza Eh, birashobora kandi kuva ku ku- ku- kudategurwa neza kw'amabanga yabubatse murazi ko ngene umukenyezi asanzwe yubatswe eh, ara- aheza atevye ugereranije n'umugabo ugaca usanga rero eh, ibyo birashoboye kumutera ingorane Eh, iyo ata- iyo adahejeje n'ingoga i- iyo adaheza birababaza cyane umukenyezi nibaza ko mu bituma umukenyezi adashobora guheza mm, ibituma bitandukanye hava- ha- biva- bimwe biva- bishobora kuva kuri we ugasanga eh, afata umwanya muremure eh, ugereranije n'umugabo we afata umwanya mutonyi cyangwa umushinga ntawe we afata umwanya mutonyi cyangwa ugasanga hari ibindi bimubakiye mu buzima ugasanga eh, by'ukuri ntashobora guheza Eh, bitandukanye harimo na- n'uruhagarara cyane cyane rwo mu mutima Mm, ibyo nabyo nyine bi- Ugasanga- biva ku magara umubiri wiwe asa n'uwuhana usanga ugasanga asa n'uwuhana ego navyo kandi nyene- ugasanga ari kuri kete ya orgasme ugasanga ashaka cyane ku ku- ku- gushikayo mugabo uko umuntu yifuza gu- gushika cyangwa guhera neza niko atabishikako
ibyo nabyo nyine bifise isano n'amagara yiwe ku bijyanye n'ibyo twamye tuvuga kudashaka ariko amagara yiwe hari ikintu kitagenda neza kimutuma ibyo biba birashika nabyo nyine
yego yego burya ingene umuntu yubatse yubatse mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umushaha iyo umushaha harimo ibintu kanaka iyo mu mushaha harimo akamubakiye eh, urashobora gusanga ashobora kurangura amabanga yabubatse ariko ntiyigera yanezererwa n'igihe na kimwe ugasanga hari n'ibintu byagiye bimutera umubabaro urenze urugero eh, cyangwa ugasanga hari ibyo bariko barapfa n'uwo mushinga nayo wiwe ugasanga arashobora kwemera kurangura amabanga yabubatse mugabo ntiyigera yanezerwa na rimwe usanga iya- bakubwira ati jewe ndarangura amabanga yabubatse mugabo sindigera mpimbarwa sindigera nshika aho numva binezereye biravana rero cyane n'ibibazo ariko aracamo eh, ni- n'ingene amerewe mu mubiri n'ingene amerewe mu musaha n'imigenderanire cyane n'uwo bubakanye urakoze cyane rero tuko turaja ku musozo w'ikino kiganiro utanga akanimero n'aho abash- abifuza kuronka izo mpanuro ah, n'aho bo kuhakura bo kuhamagarira telefone canke email canke ikibanza mukoreramo
ego ni mirongo indwi n'icenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu eh, canke mirongo indwi na gatandatu cumi na rimwe cumi na rimwe mirongo ine abifuza ko bafashwa ni- Subiramwo bashobora izo kwibarabara nimero.
rya Rumonge.
Eh, subiramo ayo manimero
mirongo indwi n'icenda mirongo itatu n'umunani cumi na gatanu cumi na gatanu canke mirongo indwi na gatandatu cumi na rimwe cumi na rimwe mirongo ine murakoze cyane rwose akajambo ka nyuma rero madame mediatrice nibaruta mutumire wacu uno munsi avura ibibazo bijyanye n'inyifato z'abantu akajambo ka nyuma ushikiriza abatwumva
icyo nabwira abari ko baratwumviriza ni uko ibice mirongo itatu by'abatwitura dusanga bafite ibibazo bijyanye n'ibyo byo kurangura amabanga y'abubatse ugasanga bimaranye imyaka myinshi cyane bata- batigeze ba- biyumvira kujya ku- kurondera inyishyu igihe cyo kubaho umuntu agira ingorane zigarira mu mutima wiwe cyangwa mu- mu nzu yiwe eh, cyararenganye ubu hariho abize ibijyanye n'imyifato bize Yego.
ku makori yanyu Yego.
ni byiza ko mugomba gufasha kugira ngo mubeho munezerewe mu ngo zanyu murakoze cyane rwose madame mediatrice nibaruta mwakoze mu mwese mwaduteze amatwi n'abashikirije ibibazo n'ibyiyumviro mwari kumwe nawe yanitanga ishaka muri kino kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mwakoze umunsi mwiza